iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani tangishaka ataramije ibiganiro vyo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese iyo ndwara iyo imaze kumenyekana ukajya kwa muganga bakaguha imiti inyuma y'amahinga abiri niba igishobora gusubira ku vuba gutanduza abandi ni indwara rero ivurwa kandi igakigwa uyu ni muganga mark ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi ya rutana avuga ku ngwara y'imibembe muri iyo ntara iyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye amatora yimirije mu gihugu cy'ubuganda mu minsi iri imbere hamwe n'ayandi turayabashikiriza mu kanya mu kanya kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi
mwaramutse uriyane mwaramutse inshuti y'ijwi rya amerika tuyahere muri santara afurika abanyagihugu ba santara afurika ejo ku munsi wa mungu bazindukiye mu matora y'igice cya kabiri y'umukuru w'igihugu abakandida babiri aniseti george dorogere na faustin arkange tuwadera bahoze ari abashyikiranganji ba mbere muri icyo gihugu nibo bariko bahiganirwa icyo kibanza bose uko ari babiri bemerera abanyagihugu ko bazozana amahoro n'umutekano muri icyo gihugu kimaze imyaka irenga ibiri mu ntambara muri ayo matora abanyagihugu baratoye n'abashingamateka inyuma ya hose ntare nkuru yo muri icyo gihugu ihakaniye ibyavuye mu matora yabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri kuko yabayemo utunenge abatsinda ayo matora bazosubirira leta mfatakibanza yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu matora yabaye itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri guheze nta n'umwe muri abo bakandida yakwije amajwi amuha uburenganzira bwo gutsinda tukivuga ku matora komisiyo ijejwe gutegura amatora mu gihugu cya uganda iriko itegura guhura n'abarorerezi bo mu gihugu ndetse n'abandi mvamakungu kuri uyu munsi wa mbere ni mu gihe kuri uyu wa kane uza itariki cumi n'umunani ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'ay'abakuru b'imitumba mu buganda abategetsi ba komisiyo y'amatora bamenyesha ko bashikiriza abo barorerezi aho imyiteguro igeze no kubahumuriza ko amatora azoba mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi azokwizigirwa na bose bamenyesha kandi ko gushika ubu abarorerezi bashika ibihumbi bibiri aribo bamaze kumenyekana ko bazokwiragira mu gihugu cyose c'ubuganda gucungera no kurorera ayo matora muri leta z'ubumwe za amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika barack obama asaba mugenzi we w'uburusiya vladimir putine guhagarika ibitero by'indege ku barwanya leta ya siriya ibiro vya perezida obama byamenyeshije ejo ku munsi wa mungu ko abo bategetsi babiri baganiriye kuri telefone aho bibukanije amasezerano yumvikanyweho n'ibihugu cumi n'indwi mvamakungu biriko birafasha gutorera umuti intambara iri muri siriya ivyo biganiro hagati y'abo bategetsi babiri bije inyuma y'aho haheze iminsi sekreteri wa leta wa leta ya amerika john kerry na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov batangaje ko bagiye gushikiriza umugambi wo guhagarika intambara muri siriya bihaye ikiringo bihaye ikiringo c'indwi imwe mu nyuma uyo mugambi uzoca utangura gushirwa mu ngiro uburusiya bwatanguye ibitero vy'indege muri siriya mu kwezi kwa cenda guheze buvuga ko buriko bugwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu ariko ibindi bihugu rutura harimwo na amerika bavuga ko byinshi muri ibyo bitero by'indege bitumbera abarwanya leta ya perezida bashar al assad amakuru kuri afghanistan shirahamwe mpuzamakungoni rimesha ko abasivile barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu aribo bamaze gupfa mu ntambara mu gihugu ca afghanistan abandi bababa ibihumbi ndwi n'amajana atanu barakomereka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo bitigiri vyiyongereye ibice bine ku ijana ugereranije n'ivyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha ko abasivile bapfuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aribo benshi kuvaho itanguriye gutohoza abasiga ubuzima muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda amakuru kuri israel na palestina abanyagihugu ba palestina batanu barishwe n'inzego zijejwe umutekano za israel uwundi arakomereka bikomeye cyane mu ntara ya sijorudaniya igisirikare cya israel cyamenyesheje ejo ku munsi wa mungu ko carashe babiri inyuma yaho batanguriye kurasa abasirikare ba israel hafi y'igisagara ca yerusalemu kuri uyu munsi nyene imiyabaga ibiri y'abanyepalestina yarateye amabuye imiduga irengana mu gisagara ca jenine ni mu ntara ya sijorudaniya abasirikare ba israeli bahashitse umwe muri iyo miyabaga yaciye atangura kubarasa nabo baca barivuna baca barabica ubugira gatanu yishwe ariko agerageza gucumita imbuga ituma umupolisi wa israeli ariko mu micungararo ya yerusalemu kuva mu kwezi kwa cumi umwaka uheze abanyisirayeli mirongo ibiri n'indwi nibo bamaze gusiga ubuzima muri izo ntureka mu gihe ku ruhande rw'abanyepalestina abashika ijana na mirongo itandatu bamaze kwicwa n'inzego z'umutekano za isirayeli
urakoze aruyizi bigira imana ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo kuri ino saha amakuru yo mu biyaga binini mu burundi mu ntara ya rutana indwara y'imibembe iriko ifata urugero ruteye amakenga abanyagihugu bahaba kuko abayandura bakomeza kwiyongera bamwe mu bayanduye bibatera isoni kubivuga kuko batinya kwinubwa mu kibano ariko abajejwe amagara y'abantu mu rutana basaba abanduye iyo ndwara gutinyuka kugira bivuze hakiri kare kuko ari indwara ivugwa kandi ikira n'imiti ikaba itangwa ku buntu inkuru ya Fidel Dantoine Nsabimana iyo ngwara y'imibembe abatari bake bibaza ko yoba yararanduranywe n'imizi mu gihugu cy'u Burundi ariko muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana iyo ngwara y'imibembe itanguye gutera amakenga kuko nko ku mutumba wa Buyaga gusa havugwa abantu bashika mirongo ibiri bafite iyo ngwara ica kabiri mu bayigwaye bamenye ko bayanduye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo ngwara bamwe bavuga ko iteye isoni kuko n'uyigwaye adashima kubishira ku mugaragaro kuko bigaragaye ko ayifise mu kibano baca bamwinuba ijwi rya Amerika ryagendeye ku mutumba wa Buyaga havugwa benshi mu banduye iyo ngwara y'imibembe umutama Kabura Antoine agendana iyo ngwara ndetse kubera ibikomere ku mano asigaye yambara amashesheti kugira ngo ahishe ivyo bikomere yongere yikingire n'isazi zimutoneka ibikomere vyandurutse ku ngwara y'imibembe kabura antoine ntiyashimye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya amerika vyamuteye isoni ariko twegereye umukobwa wiwe irankunda leonsiya atubwira uko mu kibano bamwinuba kubera se agwaye ingwara y'imibembe eh bahara nyene batwinuba kubera abavyeyi baba bayigwaye ngo natwe twoba tuyigwaye tukabandukiza oya ntitwasangira ibiribwa kandi baca batwinuba duca twumva yuko mengo nyene ntumeze nk'abandi bakaca batwinubasha twiyumvira ko nabi nyene yuko eh urababara nyene ukatuntura ubonye abandi bariko barakwinuba mu bandi naho mu muryango wa kabura antoine binubwa mu kibano kubera serugo yanduye imibembe siko bimeze mu muryango wa berita ndibanje umupfakazi agendana indwara y'imibembe ababanyi biwe ngo ntibamwinuba kuko batahuye ko ari indwara kandi indwara itazi rumwe indwara ndari ndayimaranye nyine igihe hanyuma nyine nkajya ndajya kwa muganga bakampa udonge oya nta banyinunze kugira baranena banena ehe kuko bavuga ati indwara siyibumwe na twebwe hari aho buca bikaba muganga make ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi mu rutana arazi iyo ndwara ko iriho asaba abayigwaye kutayinyegeza kuko iyo bayinyegeje ariko itera ibasinzikaza kandi binatuma yandukira abandi ariko iyo ivuwe kare inyuma y'indwi zibiri umurwayi ari ku miti ntasubira kwanduza abandi turabizi ko iyo ndwara y'umubembe yakwiye kwibonekeza mu bisanzwe ni hano usanga abantu batarajijuka n'ahandi indwara y'umubembe uza gukira indwara arayirakana indwara kuko iyo ndwara iyo imaze kumenyekana ukajya kwa muganga bakaguha imiti inyuma y'amayinga abiri ntiba igishobora gusubira ku gusanduza abandi Eh, ni indwara rero ivurwa kandi igakigwa Eh, urumva usibye kuyivuza iyo ndwara kubera ifata imiti itoza bwenge usanga habaye ingorane ugasanga ibihimba by'umubiri byatangiye guhindura uko byari bimeze bimwe bikagondama kandi bikipfuna ukajya usanga havuyemo ubumuga buta- butagishobora gukosorwa mugabo iyo wivuza hakiri kare iyo ndwara irakira neza iyo miti y'imibembe itangwa ku buntu mu gihugu cyose irahari cyane irahari irahari hariho umugambi w'igihugu ujya kurwanya indwara y'imibembe ni- n'igituntu yama yashyize hafi iyo miti ku buryo umuntu wese abonetse arwaye iyo ndwara bashobora kuyimuha ata- atangorane kandi ku buntu muganga marike ndayiragije avuga ko kubona muri iyo komine ya giharo iyo ndwara iguma yibonekeza bishobora kuba biterwa n'uko iyo komine iri ku rubibi rwa tanzania n'uburundi bikaba vyoshoboka ko hoba hari guhanahana iyo ndwara hagati y'abarundi n'abatanzaniya tuve mu burundi tuje mu buganda hasigaye iminsi itatu amatora abe muri ico gihugu mugenzi wacu eric bagiriye ubusa ariko arayakurikiranira hafi yavuganye na mugenzi wacu ejeni mukankusi amubwira uko ayo matora ariko aritegurwa muri ico gihugu tubatega amatwi Eric hasigaye iminsi itatu yonyine ngo amatora abe muri Uganda wageze i Kampala ubona umwuka wifashe ute hari ibintu bigaragara wabonye aho wanyuze bigaragaza ko abantu biteguye gutora ego nibyo ejeni nk'uko bivuga duhereye ku mupaka wa gatuna uhana imbibi n'u rwanda ni ukuvuga ngo kuva ku nzu ya mbere kugera ku ya nyuma hariho amafoto agaragaza abakandida ku buryo ushobora no kubona n'inzu ugasanga hariho amafoto nk'atatu ku muntu umwe wagera rero mu bice bishaka kwegera kampala hari aho twanyuze iyo bwana kaguta yoweri museveni avuka mu gace bita rusherere hariho umugabo wambaye imyenda y'ishyaka ye abantu bo mpuzi bavuga ko ahamaze igihe aricaye ni munini yewe bavuga ko angana na museveni ku buryo ngo ntahava ntanyeganyega wagera muri kampala rero urabona ama- abamotari bagiye bambaye imyenda n'ubundi y'ishyaka riri ku butegetsi nrm eh, bafite imodoka ibari imbere ibarindiye umutekano bagenda bavuza amafirimbi ni ukuvuga ngo ikiriho ni umwuka w'amatora kurusha ibindi byose Mm, we birasa nkaho atari ngombwa ko yiyamamaza ndumva afite abamwamamaza hari ubundi buryo abandi barimo gukoresha se kugira ngo biyamamaze ku bundi buryo uhereye kuri uyu wa gatandatu habaye ibiganiro mpaka hagati y'abakandida bose uko ari umunani na museveni arimo byabaye muri uganda ni ibiganiro byatambutse ku mateleviziyo yose yo mu gihugu Mm. noneho perezida museveni nawe yagiye muri ibyo biganiro mpaka ubundi yari yavuze ko ibyo ngibyo atabyitabira ha- ni iki cyahindutse ni ibintu nahoze nkurikirana hano ku mateleviziyo eh, ya uganda bari kubisesengura bavuga ko ni ibiganiro n'ubundi bavuga ko bigamije demokarasi bageranije n'uburyo museveni yitwaye muri ibyo biganiro ukuntu yagiye agasuhuza agahereza ikiganza bagenzi be bahanganye mu matora baravuga ko ni ibintu n'ubundi bavuga ko bitari byitezwe byabatunguye Mm. ese abo bakandida ni bande eric uko ari umunani wenda twahera kuri bwanaka abedi wo mu ishyaka peoples development party hagakurikiraho amama mbabazi hagakurikiraho baryamureba nawe arigenga amama mbabazi nibute ko yahoze ari mu ishyaka riri ku butegetsi nrm hagakurikiraho biraro benoni ndetse na dr kiza besige fdc dr kiza besige akaba ari nawe bavuga ko kabone n'ubwo museveni ashobora kuba yatsinda amatora ariko ashobora kuba yakurikirwa na dr kiza besige akaba noneho n'uwo bita mabirizi na cyarya ni amazina y'amagande rimwe na rimwe Mhm.
aba agoye kuyasoma Mhm.
ndetse na museveni Ni- birumvikana hanyuma se perezida museveni nk'akarusho we yaba afite nka perezida uri ku butegetsi mu byerekeranye no kwiyamamaza na kahe muri ibyo biganiro nkurikije ubusesenguzi amateleviziyo n'amaradiyo ya hano ari gukora Mm.
bageze ku kibazo cyo kuvuga ngo ese umuryango wa afurika y'iburasirazuba east african community murabona uburyo ubayeho uburyo ukeneye gutera imbere baravuga ko museveni yabashije kuba yabyitwaramo neza ugereranyije n'abandi bakandida kuba yasubiza icyo kibazo umunyamakuru wari ukimubajije hari ibiganiro se byihariye we atanga ku ruhande nk'umuntu nyine uyoboye igihugu kurusha abakandida bahanganye Ah, ibiganiro byihariye nubwo kwiyamamaza bikomeje hirya no hino mu gihugu cya uganda nk'uyu munsi yahaye ikiganiro abanyamakuru baza kumubaza ese uramutse utsinzwe byagenda bite yeruye avuga ko igihe cyose yatsindwa ashobora kuva ku butegetsi mu mahoro cyane ko ngo ashimangira ko atavuze byinshi byo kujya gukora ariko nanone ashimangira ko yiteguye ko ntawe uzamutsinda Mhm. ndumva icyizere ari cyose hanyuma se ikibazo cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bamaganye mu minsi yashize abanyarwanda ngo baba bambuka bakajya gutora muri uganda kugira ngo perezida yoweri museveni abone amajwi hari nk'abanyarwanda babonaga bagenda ingendo byari bisanzwe cyangwa hari icyahindutse Ah, duhereye nyabugogo wenda ingendo ubundi ni imodoka yashobora kuba yajyamo nk'abantu mirongo irindwi twahagurutse turi abantu makumyabiri na babiri shoferi ubona ko atishimye avuga ko abihombeyemo ariko nawe agakomeza kuri iyo mpamvu avuga ko abanyarwanda kwa kundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari kwiyamamazanya na bwana kaguta yoweri museveni barabikomye ni ukuvuga ngo harimo ikintu cy'urwikekwe cyane ko bashingiye ku mvugo z'abategetsi bakuru bari basanzwe bakoresha muri iyi minsi yo kuvuga ngo nihagira abazigaragambiriza ibizava mu matora abana bo bazaraswa ni ukuvuga ngo abanyarwanda barasa naho bafite ikintu cy'icyoba ni ku- kuba hashobora kuba havuka ikindi kintu kitari cyiza muri aya matora ariko nta mategeko bashyizeho yo kuvuga ngo abakumire kuba bajya muri uganda cyangwa se bazayo urakoze cyane eric bagira ubusa ukomeze udukurikiranire ayo matora murakoze cyane namwe Eugenie
ubu naho ni umwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino duha akanya mugenzi wacu jean claude munyandinda adushikiriza amakuru mu rwanda nyuma y'irushanwa rya shani ryari rimaze ibyumweru bitatu ribera mu rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarasubukuwe mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa cumi kuwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya musanze fc yatsinze tenseri fc kuri stade umuganda i rubavu ibitego bitatu ku busa ikipe ya sunrise yaguye imiswi na bugesera fc banganya igitego kimwe kuri kimwe i rwamagana as muhanga nayo yanganyije na rwamagana igitego kimwe kuri kimwe kuri stade y'umuhanga kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yatsinze marine fc igitego kimwe ku busa mu wundi mukino wabaye kuwa gatanu rayon sport yatsinze gicumbi ibitego bibiri ku busa kuri stade gicumbi ibi bitego byombi byatsinzwe n'umukinnyi mushya wa rayon sport witwa isimayero diara ukomoka mu gihugu cya mali ejo ku cyumweru habaye umukino umwe rukumbi wahuje mukura victory sport n'amagaju fc uyu mukino wabereye kuri stade huye warangiye mukura victory sport itsinze amagaju fc ibitego bitatu kuri bibiri imikino ibiri isigaye ya shampiyona yarasubitswe kubera ko amakipe ya apr fc na police fc yari yitabiriye imikino y'amarushanwa ya afurika iyo mikino yigijweyo ni uwagombaga guhuza kiyovu siporo na apr fc ndetse n'uwa police fc yari gukina na espoir fc kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni as kigali ifite amanota makumyabiri n'ane ku mwanya wa kabiri hari rayon siporo ifite amanota makumyabiri na rimwe mukura ya victory siporo ni iya gatatu n'amanota makumyabiri ku mwanya wa kane hari apr fc ifite amanota cumi n'umunani police fc iza ku mwanya wa gatanu n'amanota cumi n'arindwi ikipe ya gatandatu ni gicumbi fc ifite amanota cumi n'ane kiyovu siporo ikayikurikira ku mwanya wa karindwi nayo ikagira amanota cumi n'ane ikipe amagaju iri ku mwanya wa munani n'amanota cumi n'atatu musanze ni iya cyenda ikagira amanota cumi n'abiri ku mwanya wa cumi turahasanga sunrise ifite amanota cumi na rimwe espoir fc ifite amanota icumi ikaba iya cumi na rimwe ikipe ya bugesera iza ku mwanya wa cumi na kabiri n'amanota icumi nayo ku mwanya wa cumi na gatatu hari rwamagana ifite amanota umunani marine fc iza ku mwanya wa cumi na kane ikagira amanota arindwi ikipe ya cumi na gatanu ni eteseri fc ifite amanota atandatu naho ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni as muhanga ifite amanota abiri yonyine n'umwenda w'ibitego cumi na bitanu tukiri mu mupira w'amaguru ikipe ya polisi fc yo mu rwanda yahuye n'ikipe ya atarabara yo muri sudani y'epfo mu mukino ubanza wo mu majonjora y'ibanze mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika coupe de la confederation uyu mukino wabaye ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade regional ya kigali i nyamirambo warangiye polisi fc itsinze atarabara ibitego bitatu kuri kimwe mu rwego rwo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya apr fc ejo ku cyumweru yari yakiniye muri swaziland aho yahuraga na mbabane swaros yo muri iki gihugu muri uwo mukino ubanza mbabane swaros yatsinze apr fc igitego kimwe ku busa ku ruhande rwa apr fc ngo icyo gitego ntabwo cyabaciye intege ku buryo ndetse ngo icyizere ari cyose cyo kuzakuramo iyi kipe yo muri swaziland uyu ni eric rutanga myugariro ukina ku ruhande rw'ibumoso wari ukuntu uramuka nturamuke neza ni amawukaziyo yagaragaraga kuba barangiza ndakeka mu myitozo ye nabo bazabikosora tubashe gutsinda iyi ekipe ukuntu nyibonye ndabona bishoboka bishobora no kurenga bibiri bikaba nka nka bitatu bine byajyamo Ni ukuntu nayibonye deze mita iri hasi ndakeka i kigali tuzabyishyura imikino yo kwishyura iteganyijwe mu byumweru bibiri biri imbere yari claude munyandinda i kigali
ubu naho duha akanya mugenzi wacu evariste nziko banyanka adushikiriza amakuru yerekeye umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi evariste mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryitiriwe ikinyobwa primus mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa mirongo ibiri na kabiri ku munsi wa gatandatu umugwi olympic star w'imuyinga wari uramutse wakira umugwi wa mesaje ngozi iminota mirongo icenda y'urukino yarangiye iyo mirwi inganya igitsindo kimwe ku kindi ibubanza umugwi reserefa watanye mu mitwe na olympique muremera y'ingozi iyo mirwi nayo nyene yaranganije igitsindo kimwe ku kindi ku kibuga c'inkino c'imagara umugwi nyanza united watanye mu mitwe na lekoko mu rumonge urukino rurangira iyo mirwi inganya ubusa ku bundi imakamba umugwi aigle noir watanye mu mitwe na flambeau de reste wo mu ruyigi aigle noir y'imakamba ukaba watsinze flambo de leste ibitsindo bine kuri kimwe ibujumbura ku kibuga cyitiriwe umugana rudoviko rwa gasore kuri uyu wa gatandatu habaye urukino rumwe rwahuje bujumbura city na interstar bujumbura city niyatahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa interstar mu mpera zino ndwi imigwi iserukira uburundi mu nkino za afurika zihuza imigwi yabaye iya mbere n'iya kabiri zagiye hanze y'igihugu gukina inkino za mbere iyo nayo ni vitaro yabaye iya mbere na atletico olympique yabaye iya kabiri mu ihiganwa ry'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu kuri uyu wa gatandatu umugwi wa atletico olympique wakinye urukino rwa mbere mu mazinga ya comore watanye mu mitwe n'umurwi fomboni iminota mirongo icenda y'urukino yarangiye atletico olympique itsinzwe n'umurwi fomboni igitsindo kimwe ku busa igitsindo cabonetse kuri penaliti kuri uyu w'imana naho umugwi vitaro watanye mu mitwe n'umuguriyori wo mu gihugu ca lesoto ni mu ihiganwa rihuza imigwi yabaye iya mbere iwayo urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri vy'umugwi vitaro kuri kimwe ca riyori igitsindo ca mbere ku ruhande rwa vitaro catsinzwe na rodi mavugo kizigenza w'umurwi ku munota mirongo itatu na gatanu w'urukino ica kabiri gitsindwa na huseni shabani ku munota wa mirongo itanu na kabiri urukino rurangiye umwe mu bari baherekeje umurwi vitaro azwi ku izina rya rugeri biragoye yagiye i maseru avuye mu ntara ya ngozi yagaragaje umunezero uwo tumba ndanezerewe cyane hatuko twatamba turataritse imana iradufashije ibitsina n'abudo byabaye turatsinze turatahukanye intsinzi abarundi mwese ku munsi wa gatatu muze muze mutwakira abanyengozi turanezerewe intsinzi turayitahanye urabona ko tanze leta tuba ari uko nyende murakoze mari shimwe akanyamuneza karagaragajwe kandi n'abakinyi marc arthur arakaza asanzwe ari umunyegori na rodi mavugo kizigenza w'umurwi vitaro nimva neza umunezero urabona urukino rwa mbere twateguye mu gihe kirekire cyane none urabona yuko ibyo twateguye ibyo twarimye turahindwi asigaye gusa ko twikonsantara ku rukino rwa kabiri tuzokina mu mahinga abiri muhizi umunezero wanjye rero kuba dutsinze maki yo hanze maki yarigoye mbwabo twabishashemo neza kuri turishimye sana kuba twashoboye gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe maki yo hanze inkino zo gusubiza ibujumbura mu burundi haba hagati ya atletico olympique na fomboni yo mu mazinga ya comore no hagati ya vitaro n'umugwi riyori wo muri resoto ni nyuma y'indwi zibiri ku magerekerezo ya mirongo irindwi n'umunani na mirongo irindwi n'icenda kuno kwezi kwa kabiri ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
umva rero ushaha amagoti ndakubwira icyo nagutumiye urabona ko mu ntara y'ikese heruka natsinzwe Icese kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavutse ariko navuze vyodami yego kandi urazi ko rirya tonga ari rya rugata wapfuye kuryikebera gusa kubera yari yahunze ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose yemwe naho ushaka inka niyayo ndazigukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze Eh, reka reka reka reka reka bijya bintu ntabyo nobangi ishobora guhindura naho woraramwo mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose yego ndarahira mama ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira n'imbwa yanje oya oya oya oya kandi we sinzi uko wabaye nabaye gute?
indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo shahu,
urababwira ko wari Ishwi.
wihenze Ishwi, ishwi.
none we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana
damiyano ndakubwiye jewe ndi umushinga ntaye nkaba nicabona muri rurya rubanza naho wompa inka zuzuye akabande sishobora kurenga ku ndahiro uyashaka ushaka nikure ku buntu abantu bose bamboneho ikimaramare banjira umukenge ahari umugabo hasigara umugayo hejuru y'amaronko kadamiya sha nzovuga ukuri shake nakuzire Ya, niwe ya, uzobona ya, imva ya, yanjye ya, azovuga ya, ati ya, ya, ndabonye ya." imva y'umugabo
ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
Makuru twabashikirije abanyagihugu ba Central Africa ryo ku munsi w'Imana bazindukiye mu matora y'igice ca kabiri y'umukuru w'igihugu. Abakandida babiri aribo Anisette George Dorogere na Faustin Alcade Alkanje Murambabarira Tuadera bahoze ari abashikiranganje ba mbere muri ico gihugu nibo bariko bahiganirwa ico kibanza. Bose uko ari babiri bemerera abanyagihugu ko bazozana amahoro n'umutekano muri ico gihugu kimaze imyaka irenga ibiri mu ntambara mu matora yabaye itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri guheze nta n'umwe muri abo bakandida yakwijiye amajwi amuha uburenganzira bwo gutsinda tukivuga ku matora kandi komisiyo ijejwe gutegura amatora mu gihugu cya uganda iriko itegura guhura n'abarorerezi bo mu gihugu ndetse n'abandi baje bava mu makungu kuri uyu wa mbere abategetsi ba komisiyo y'amatora bamenyesha ko bashikiriza abo barorerezi aho imyiteguro igeze no kubahumuriza ko amatora azoba mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi azo kwizigirwa na bose naho muri leta z'ubumwe za amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika asaba mugenzi we w'uburusiya vladimir putine guhagarika ibitero by'indege ku barwanya leta ya siriya uburusiya bwatanguye ibitero by'indege muri siriya mu kwezi kwa cenda bavuga ko buriko bugwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu ariko ibindi bihugu rutura harimo na leta z'ubumwe za amerika bavuga ko byinshi muri ibyo bitero by'indege bitumbera abarwanya leta ya perezida bashar al assad muri afghanistan naho ishyirahamwe mpuzamakungoni rimenyesha ko abasivile barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu aribo bamaze gufa mu ntambara iriko iba mu gihugu cya afghanistan abandi bababa ibihumbi indwi n'amajana atanu barakomereka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo bitigiri byongereye ibice bine ku ijana ugereranyije n'ibitigiri byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Israeli na Palestina naho igi- abanyagihugu ba Palestina batanu barishwe n'inzego zijejwe umutekano za Israeli uwundi arakomereka bikomeye cyane mu ntara ya Cisjordania igisirikare ca Israeli camenyesheje ejo ku munsi w'Imana ko carashe abanyepalestina babiri inyuma y'aho batanguriye kurasa abasirikare ba Israeli hafi y'igisagara ca Yerusalemu kuri uyu munsi nyene imiyabaga ibiri y'abanyepalestina yarateye amabuye imiduga irengana mu gisagara ca jenine mu ntara ya sijorudaniya abasirikare ba isirayeli baca barabica
aho ni naho duheraheje ibiganiro byo kuri ino saha nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye kandi na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.